make una good evening my country pipo i hope say we meet una well i know say una go don miss us Miss, sef eh, miss una we don carry our matter come we don carry our gbedu come again from campus veda ofija university of agriculture abeokuta inside the land of alabata na still una favourite girl na black skin girl abi dark skin girl i go call am adebayo zainab my name never change make we sharparly run am as we dey always do am make we do am as we dey always do am make we first take the small matter before we go chook am inside the food tori i i know say na still remember as we dey always do am now the first tori wey dey my table this evening talk say asu dem dey dey inside meeting dem wan decide student fate na only god go save us for dis country the next matter yarn say after the suspension of nurt dem give mc oluomo one big appointment wey make lagosians dem dey talk. di appointment wetin dem give am we go hear di next tori tok say be like say war just wan start o something don happen for ukraine we go soon hear di next tori tok say one man wey dey bear ogunlewe tok say if dem wan do am well say dem suppose give governor of lagos state second term chance um the last story con talk na about entertainment e talk about the popular yoruba actress ibikemi afolabi she reveal the kind men the kind illness wey dey battle wey she dey battle with for some time now make una stay with us we go soon chook hand inside the food tori. make una welcome back my people i hope say una dey with us make we chook chook hand inside the food tori <laughs> we know all these asu strike dem today strike tomorrow federal government dem both of dem dey no gree now dey don the one month warning strike go end tomorrow now and dey dey inside meeting dey dey do meeting say shey make dem call am off make dem give federal government time o or make dem continue make dem go into indefinite strike because according to wetin their chairman talk professor emmanuel osodeke e talk say since dem don start this one month warning strike federal government never do anything positive for dem so all the meeting wey dem don dey do na negative result e dey bring come out and again the um, the payment platform wey dem talk say dem want wey dem go put for integrity test federal government talk say the platform fail test and dem dey come outside dey talk say na lie o say dem and nitda wey federal government talk say make dem do the test say talk say the test the platform pass test and federal government yarn say na lie see say wahala don dey sup now we never know wetin wan happen everybody dey anticipate say shey dem go call am off or we go or dem go go indefinite strike and all these thing no pay us but wetin we wan do na the country we don meet ourselves make we sha make good use of the time make we dey productive if na indefinite strike dem wan go may god help everybody sha dem sef dey go chop but make dem dey think about our future na wetin dey important be that the next matter wey dey our table this evening as i don talk e talk about e talk say hours after lagos state dem suspend nurtw lagos state government come appoint mc oluomo as the general manager of lagos transport park and garage management committee na wow who talk say agbero no fit make am na lie o oh, that one na big lie that one na big lie agbero dey make am big time na wetin na this mc olomo matter we know say nothing like say agbero no fit make am we uh, i hope shebi we kuku don hear about portable also wey dey sing da zazu ah shebi all of us dey there that one sef don dey make am low key god go help everybody the next story wey dey my table this evening talk say e be like say na real war wan start now o. Oh wey dem go kill us journalists for ukraine on top dis russia ukraine war be like say na real world war three go soon start na god go save us na god go help us <laughs> make the world war three no start make the sha settle na the koko be that the next story wey dey my table this evening talk say for fairness apc must to give governor of lagos state babajide sanwoolu second term chance na ogunlewe talk am e still get the reason why e talk am e dey between them the last story wey dey my table this evening na about entertainment hmm e dey sad e dey sad na the matter wey touch person heart be this yoruba actress kemi afolabi she op finally open her mouth yarn wetin dey disturb am for all this while she talk about the threat life threatening illness wey dey worry am she talk say she don dey she dey always spend millions monthly on the medication wow she also tok say the doctor tell am say na only she get less than five years to live hmm. na god dey give us life but i we know say god go do the thing wey better for everybody life yeah oyinbo wey talk say health is wealth dem no lie but i will pray for am here say god go heal am her life go better. The health wey dey disturb am the illness wey dey disturb am go go My god's grace next week there is nothing wey almighty god no fit do na wetin we sabi be that na here we go stop for today my people i don miss you. una make i give una the three gbosa wey i don always give una i don miss una na america gbosa we don always call am gbosamen gbosamen gbosa men yo yo yo i really appreciate una and i greet una wey dey lis ten to us from outside naija and from obodo naija we greet una we appreciate una wella na today we go stop for today as i don talk na me na una i go dey meet na me una go dey lis ten to my name never change na una girl adebayo zainab make una no forget to always follow us on our social media handle our instagram page our facebook page and our whatsapp link make una link click am make una dey always follow our update na campus radar fnap be the name till next week we go meet again make una no forget say i love all of una.